iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa mungu ni oriane itanga ishaka muri studio indwi washington dc tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc ku murongo wa mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm mu burundi no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi fm mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ubu ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mu mpera z'ukwezi guheze abanyororo ibihumbi bibiri amajana abiri na mirongo itandatu na bane kuri ibihumbi bibiri na- n'amajana atanu ah, nibo bari bamaze kurekugwa mu bari bagiriwe ikigongwe na perezida petero nkurunziza mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyo bitigiri vyashikirijwe n'umukuru w'umugwi ukurikiranira amadosiye y'abanyororo mu kwezi guheze mu gihe kurekura rero abanyororo bibandanya mu gihugu mu ntara ya rumonge hirya ya ejo ku munsi wa gatanu abana cumi n'indwi bararekuwe bane muri bo bari mu mugwi w'abafungwa bari mu minwe y'abajejwe umutekano mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abo bashikirijwe na leta y'u Burundi n'abasirikare b'icyo gihugu Ah, urubanza rwo kurekura urwo rwaruka cumi n'indwi icese ku munsi wa gatanu rwitabwe n'amashyirahamwe atandukanye bari bwaritabwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane abaserukizi b'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bibyitaho abana ku isi unicef n'ayandi mashyirahamwe mbega urwaruka rwarekuwe rwahagiriwe ikigongwe cy'umukuru w'igihugu rwakigwa gute mu kibano bi- biraborohera gusubira mu buzima bwa misi yose hari icizigiro baba bafise kuri kazoza kabo inyuma y'ubuzima baba bavuye muri ivyo bigo baba barimwo kuri ibi bibazo rero n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'urwo rwaruka twatumiye urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana mu burundi fenadeb eh, bitaho twatumiye kandi na bamwe muri abo bana barekuwe ku munsi wa gatanu batwi- batwiganire uko biteguriye ubuzima busanzwe ni mu kiganiro rero muri aka kanya murisanga muri kumwe na Oriane itanga ishaka ariko mbere yaho mbere ko dutangura ikiganiro reka twumvirize inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza aho umukuru w'umugwi ujejwe gukurikirana amadosiye y'abafungwa yashikirije ah, mu kwezi guheze ibitigiri bijanye n'abo bamaze kurekurwa
umugwi ukurikirana amadosiye y'abanyororo ku munsi ku munsi umenyesha ko imbohe zirenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itandatu arizo zimaze kurekurwa zivanwa mu mabohero atandukanye y'u Burundi ariko Lea Pascal Zinzigamasa barongoye uwo mugwi asigura ko we n'abo bakorana bari bifuza kuba baramaze gusohora abanyororo bose ibihumbi bibiri n'amajana atanu bagiriwe ikigongwe na perezida Nkurunziza umupfasoni Nzigamasa baratubwira bimwe mu vyatumye iryo hangiro ridashikwa ko vuba mu madosiye yabo amwe amwe twasanzemo harimo utubazo tumwe tumwe tujanye n'ingene kumbure wasanga mu kubafatira amazina hari utwo bagiye baranyuranya duto duto tukaba tukiri mu itohozwa ry'ayo mazina tore ko ahuye by'ukuri n'amadosiye yabo mugabo nabo mu minsi iri imbere bazorekugwa abandi nabo ni abazorekugwa kubera yuko basanze barimwo mugabo uyu mugwi niwe wari washoboye kubabona kubera amadosiye atagiye araboneka neza muri prizo mugabo bantu barandikiye umugwi barasaba ko nabo borekugwa nabo nyine amadosiye yabo ariko arigwa gushika ubu umugwi ukurikirana amadosiye y'abafungu uvuga ko hari imigambi yamaze gufatwa kugira ngo abarekuwe ntibinubwe canke ngo bagirirwe nabi mu kibano kugira ngo kumbure dukinge ibishobora gushika bitari vyiza twashiye turungika intonde z'abarekuwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo bashobore kuza barakurikirana ku munsi ku munsi ubuzima bwabo ntihagire ubuzogirirwa nabi kubera yahora apfunzwe ubuzima bw'abantu rero burakingiwe hanyuma ikindi naco ni uko mu bijanye n'ivy'abana amashirahamwe ajejwe agateka k'abana kubahiriza agateka k'abana yaraje kudufasha gutahana abana barose ico kigongo c'umukuru w'igihugu abo bana rero bagacakurikiranwa n'ayo mashirahamwe Lea Pascal Zinziga Masabo yanishuye ku kibazo c'ahajanywa abarundi bagera ku ijana na mirongo ibiri n'umunani leta ya Kongo iherutse gushikiriza Uburundi inyuma y'iminsi itari mike bari bamaze mu mabohero atandukanye yo mu bumanuko bw'intara ya Kivu mu buseruko bwa Kongo hari uwarira ikibazo kijanye n'abaherutse kuva mu mabohero yo muri Sud Kivu ati mbega ubu ubu- ubu bari hehe kuri aba rero bavuye mu mabohero ya Sud Kivu numva ntokubwira ngo baraha canke hariya mugabe ico nzi gusa ndazi ko bari mu mabohero atandukanye hari mu mabohero atandukanye ya kino gihugu mugabe ubu sinshobora kuvuga ati aba tubasanga hariya aba tubasanga hariya kuko hose murumva yuko ntiturashobora gushikayo neza nk'uko tuvyifuza ku banyoro ibihumbi bibiri n'amajana atanu berekewe n'ikigongo c'umukuru w'igihugu harimwo abafungwa ba politiki bose baturuka mu mugambi umwe wa MSD uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahagaritswe ku wa munani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ku ngoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru Bujumbura mu mishamirano hagati yabo n'igipolisi umugwi ujejwe gukurikirana amadosiye y'abanyororo wemeza ko abashika mirongo itandatu na babiri muri bo bamaze kurekurwa Eroge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze cyane rero juri kaneza kuri iyo nkuru waduteguriye nk'uko rero twabibabwiye mu kanya gaheze mu gihe ibyo bikorwa byo kurekura abo banyororo bibandanya mu gihugu cyose hirya y'ejo ku munsi wa gatanu ah, abana cumi n'indwi bararekuwe ibibazo rero umuntu yokwibaza niti mbega urwaruka ruheruka kurekurwa muri icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu rwakigwa gute mu kibano biragorohera gusubira mu buzima busanzwe hari icyo eh, boba bi- bizera kuzokora mu buzima bu- bwa misi yose bagiye gutangura kuri ibyo rero turi kumwe na bamwe muri urwo rwaruka barekuwe tukaba kandi turi kumwe na jacques nshimirimana aserukira ishyirahamwe fenadebe urunani rw'amashyirahamwe ah, afasha urwaruka mu burundi twakire rero abatumire bacu tuje mu kiganiro nyirizina Ah, mushinga nahe jacques nshimirimana ndabaramukije kaze mu kiganiro
ndabaramukije cyane ndamukije n'abariko baratwumviriza
twakire kandi n'urwaruka turi kumwe nabo ah, twakire niyo nkuru desire iryo zina si iryiwe nyaryo twarihinduye gato kugira ngo ah, kumvo z'umutekano muri make ni umwe mu rwaruka yarekuwe ku munsi wa gatanu desire amahoro neza
amahoro cyane Mm. turi kumwe kandi n'uwitwa misago jean marie nawe nyine yarekuwe ku munsi wa gatanu Eh, jean marie uraho urakomeye
yego ndashima uwiteka Mm, ni byiza cyane Eh, desire turi kumwe ari bujumbura hama jean marie wewe ari mu ruyigi aho bamusubije mu ntara avukamwo Ah, mushinga nahe dore ku mushinga nahe jacques nshimirimana mwishyirahamwe fenadebe wabanza ukatubwira ukaducira ku mayange urubanza rwo kurekura abo bana cumi n'indwi ku munsi wa gatanu rwagenze rute bimwe mu byashikirijwe muri rusange byari nk'ibiki
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko mwamaze kubivuga mu ntangamarara eh, hirya y'ejo ku munsi wa gatanu niho haba urubanza rwo kurekura abana cumi n'indwi Eh, muri bamwe eh, umukuru w'igihugu yagiriye ikigongwe hanyuma muri abo bana cumi n'indwi harimo abana bane mu bavuye muri kongo mu ntara y'amajepfo eh, muri kivu Eh, abandi nabo batandatu nabarekuwe iby'agateganyo hamwe na cumi n'umwe barekuwe eh, n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu Mhm.
hanyuma urubanza rwari rwatumiwemwo abasanzwe bafashanya mu ni- na leta y'u Burundi mu gisata c'abana harimo amashirahamwe ya hano iwacu amashirahamwe mpuzamakungu eh, bisata bitandukanye vy'ubushikiranganji bwa leta y'u Burundi hanyuma hari hishikiye n'umushikiranganji w'ubutungane eh, bw'u Burundi Mhm.
Eh, urubanza rwagenze neza hatanzwe impanuro zitandukanye kuri abo bana hasabwe ibitari bike hari ibyo twasabye leta y'u Burundi eh, mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'abana hari n'ibyo na leta y'u Burundi yasabye abasanzwe bafashanya nayo harimo amashyirahamwe yacu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu rero muri make urubanza rwagenze neza Mhm.
abana baramaze gushika mu mihana yabo bose Eh, mbere mboneyeho no kuramutsa abo numva bari ku murongo kuko nabo bari muri abo barekuwe ku munsi wa gatanu twari kumwe mu ntara ya rumonge aho bari basanzwe bafungiwe
mushinga nawe jacques nshimirimana muri uku kurekurwa kw'abo bana nk'ishyirahamwe nk'urunani rw'amashyirahamwe yitaho agateka kugwaruka mu burundi i- i- urwo rubanza cyangwa icyo gihe eh, mwumva mumeze mute ndumva ari ikintu kida- kidasanzwe kubona cumi n'indwi bararekuwe kuri uwo munsi mwumva gute nk'ishyirahamwe Eh, murakoze cyane Eh, by'ukuri eh, nk'urunani rw'amashyirahamwe asanzwe aharanira ineza y'abana mu gihugu cy'u Burundi wari umunsi udasanzwe wari umunsi mukuru cyane kubera ko umwana aba avuye mu buroko umwana aba avuye aho atahora yidegembya agasubira mu muryango wiwe agasubira kubonana na bene wabo agasubira kumbure mu ishuri agasubira kugira icyo amariye igihugu murumva yuko aba ari umunsi mukuru haba kuri we no ku mashyirahamwe yacu na cyane cyane ko aba yiyemeje kurwanira ineza y'abana hanyuma wari umunsi mukuru ukomeye kubera ko na leta y'u Burundi yawuhaye agaciro ubundi kenshi tuba tumenyereye ko ibintu nka bene ibyo eh, babikorera iminsi mikuru iyo hari mu bibazo bya politike nk'iyo barekuye abafungwa ba politike kumbure kubera imvo zitandukanye ariko ku munsi wa gatanu naho byatweretse uburemere canke ingene umushikiranganji w'ubutungane mu burundi by'ukuri aha agaciro abana yarahagurutse araza arifatanya n'amashyirahamwe arifatanya n'abatandukanye bari basanzwe bahari kugira ngo uwo munsi tugire urubanza rukomeye n'abana babone by'ukuri yuko eh, twabitayeho kandi twabahaye agaciro babereye rero ni umunsi kuri twebwe tutazokwibagira kandi ni n'umunsi no ku bana baba bari bafunzwe n'abatarafungwa cyangwa aba- ababyumvise bose babonye ko ari umunsi ukomeye aha rero nomenyesha yuko abo bana cumi n'indwi baje biyongera ku bandi mirongo ine na batandatu bari bamaze kurekugwa hariho mirongo itatu na batatu barekuwe itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka nyine hakabaho na cumi na batatu bari barekuwe itariki munani z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bose hamwe bari bakuye abana mirongo itandatu na batatu aha ni ukugira ngo ariko baratwumviriza bumve igituma tuvuga yuko rwari urubanza rukomeye ntibave biyumvira ngo abana cumi n'indwi ni bake nta rubanza rwari rukeneye cyangwa nti- ntirwari rukomeye kuri twebwe rwari urubanza rw'iteka kandi rukomeye kubona eh, hari kugwa abana mirongo itandatu na batatu icyarimwe basubiye mu mihana yabo kandi gushika iyi saha akaba ata n'umwe aragarukanwa yasubiye gukora ibyaha bugingo mu bakuze hari abamaze kugarukanwa mu bahawe icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu byerekana rero yuko by'ukuri kubabarira umwana si ukwihenda kuko umwana arumva kandi ibyo umutekereye nk'impanuro arabikurikiza Mhm. murakoze cyane rwose turaza kuja mu idonido ry'ukuntu urunani rwanyu rubafasha gusubira mu buzima bwa misi yose n'ibyo mugenda murabafasha ah, muri make mu kanya kari imbere ariko reka tuje no ku batumire bacu ubwo rwaruka cyane cyane twifuza kumva ibyabo ubuzima bwabo muri aka kanya duhere kuri desire desire niyo nkuru muri make desire wo tubwira ah, wagiye mu munyororo ufise imyaka ingahe wamaze igihe kingana gute ducire ku mayanga ko vyakugendeye wewe
yego jewe nagiye ninji- natanguye gufungwa mfise imyaka na- natanguye gufungwa mfise imyaka cumi n'itandatu cumi n'itandatu Mhm.
ariko jewe ifungwa ry'iwanje kabisa ntiryanyorohereje ariko mugabo ubu nkaba nkishima ingene noba nari mbayeho n'ingene ubu mu gihugu noba narahashitse ubwo natangiye gufungirwa mu ntara y'amakamba hapfuye mu ntara y'amakamba banyungururiza mu rumonge mu ibohero rikuru rya mpimba ndetse mu ibohero rikuru rya mpimba ba- barandonderera umwavoka bandonderera umwavoka ndaburana mburanye inshuro inshuro zitanu urubanza naburanye inshuro zitanu umugabo ruguma rusubira inyuma ruguma rusubira inyuma barusubiza inyuma bambwira yuko ariko barondera mwene kumfungisha kugira ngo waze yemeze neza ibyo banyagiza ko ari byo ariko n'izo nshuro zitanu uko byagenze nta n'umwe nigeze mbona ndarindira yuko bava banjira urubanza rukaba ruca impaga naca bankatira imyaka ine bankatira imyaka ine n'aba ngaho rero ndanumva yuko hari ikigo cy'igororero ariko barubaka aho nyine muri mu ntara ya rumonyi ariyo santire de sante aho mu rumonyi baca banyungururizayo Mhm.
banyungururijeyo sa Yego bandanya.
Eh, banyungururijeyo narabayeyo ndahaba umwaka ariko mu buzima gusa uri muntu akaba ari mu gihugu naho yoba ariko arafungura neza cyane ariko akababaro kama kariho kubera uba ufise intuntu y'ababyeyi intuntu y'abagenzi nkako nkako nk'uko nkagewe n'icyaha ariko bamfungiye atanico narinzi Mm, Ntaco bakubwiye Ariko- ico caha ga- Gadezia.
eh, icyaha gukimbwira barakimbwiye mugabo iyo bari kubakubwira nk'icyaha utazi utakoze urumva yuko biba bibabaza Mm.
hanyuma ndahaba mbaye ngaho yego ikindi kintu noshima cyabereye ngaho muri santere do sante ni uko hari amashyirahamwe amwe amwe yari atwitayeho ayo mashyirahamwe irya mbere ari unicef iyindi tede zone eka n'ayandi mashyirahamwe amwe amwe ntazi amazina abo Mm.
baragerageza kudufasha mu bintu byo ngaho muri- muri ico kigo santere Mm. None Desire ntaguciriyemwo. Uravuze ko wabanje ukaja mu mu- mu mu ibohero rikuru ry'abanyororo basanzwe abantu bakuze hamuhavu uratwagwa mu kigo c'igororero ubuzima mu ku- bw'ubunyororo bwifa buba bwifashe gute nk'umwana muto wabubayemwo gute bwari bwari bumeze gute
ariko ubuzima uba ubayemwo uri umunyororo uba uri umuntu wihebuye cyane rwose kuko uba ufise inzigo kubera uba upfunzwe udasubira kubona hanze kandi n'ikindi ni uko imiryango umuryango bumvise yuko bakujyanye mu ibohero rikuru ni gake bakunda kuza kukuraba urumva ucumenga uri imfubyi ukamenga tugira ababyeyi icyo cya mbere nicyo kintu kiba gitangwa kibabaza umunyororo Mm. warababajwe n'ibintu byinshi birumvikana muri icyo gihe wari umunyororo wa- wa- wari uboshwe wari washizwe muri iryo bohero hamuhavura twaga muri iryo gororero ni igiki muri byose ubona coba caragutuntuye caragukoze ku mutima cyane kikakubabaza wihweje
Eh, ikintu cyambabaje cyane rwose rero ku ruhande rw'iwanje ikintu cyambabaje nyamukuru ni uko rero peri napfunzwe ibintu by'akarenganyo nakoze umunyororo nakoze imyaka itatu ku cyaha ntigeze menya ingene cyakozwe ikindi cyambabaje ni uko mu kunjira urubanza abanjira urubanza rero kweri nararindiriye yuko bambwira yuko bazanye uwo muntu aza kunyemeza mugabo nkarindira nkabura urubanza twaburanye inshuro zitanu zose Mm. birumvikana turabandanya tuganira nawe desire utubwire muri make ubuzima bwawe icyo gihe ni- n'ubuzima bwawe uno munsi ko wamaze kuronka umwidegemvyo u- uko bumeze reka tu- tuganire na jean marie nawe nyine jean marie mu ruyigi ubuzima bwawe wewe urumvise mugenzi wawe desire ko byari byifashe wowe kuri wowe byari bimeze gute U- uri muri muri ayo mabohero n'icyo kigo cy'ibo- cy'igororero
yego jean ndashima bukebuke ukuntu byari byifashe gusa gikuru kandi umuntu agakengurukira nyine abarezi n'abayobozi bari batureze kuko kenshi icyo badufasha byari impanuro zitwubaka rero bigatuma nyine ibyo tubyibagera kandi tugakengurukira n'amasaha yaguma twitanze kutunanga naho naho ga- naho kenshi yego ubuzima bwawe bw'ibyiyumviro bitabura niyo umuntu yari yihangana
Mm. wewe none wega jean marie wewe niwabo bigushobokera icyaha baba barakwagirije cyari igiki wamaze igihe kingana gute wari ufise umwa- imyaka ingahe muri make kugira ngo twumve ibyagushikiye
jewe ibyashikiye bari banyagirije gufata ku ngufu hanyuma barancira imyaka ibiri ubwa mu myaka ibiri narose ikigongo maze gukoramo umwaka umwe n'amezi gusa.
Mm. wari ufise imyaka ingahe
nari mfise imyaka cumi n'indwi Mm.
Eh, urakoze cyane eh, urakoze cyane nawe jean marie Eh, mushinga nawe jacques nshimirimana iyo wumvise nk'ibya ugaruka rushikiriza bimwe mu byo muhura nabyo ubuzima bw'ubwo rwaruka ruba rwafashwe ah, ingene barufata imanza zayo ingene zicibwa muri make biba bimeze gute nkamwe mugenda kugerageza kubaburanira cyangwa kubaserukira
murakoze cyane eh, byinshi byinshi mu byaha bakunda kwagirizwa abo bana ni nk'ibyo ba- babwiye cyane cyane nk'ibi jambo arahejeje ko benshi bagirizwa gufata ku nguvu hanyuma icyo twamaze kubona coco ni uko habaho ukwihenda rimwe na rimwe ibi ntibisigura yuko abana badashobora gukora ibyaha abana barakora ibyaha abana barashobora kwica abana barashobora gufata inkoba bakarasa abana barashobora gu- gutera amabuye umuntu agakomereka abana barashobora gutyoza umuntu kandi igitabo mpanabyaha cy'uburundi kirategekanye ingene umwana ahanwa n'ingene imanza eh, z'ibyaha ziburanishwa cyane cyane iyo bijanye iyo hageze eh, nk'ibijanye n'imanza z'abana ariko kimwe mu byo twabonye eh, mu minsi iheze ubu biriko birahinduka cyane mu minsi iheze haribonekeje iby'ukwagiriza abana cyane cyane bamwe bakora mu mazu bamwe twita baboyi abana b'abahungu bakabagiriza ko bafashe ku nguvu utwana dutoya tw'udukobwa rimwe na rimwe ibyo bikaba igihe nk'ababakoresha bataranakwiza n'imyaka baba babuze amahera babahemba hanyuma kubera ko baba bazi yuko ico caha kica gituma habaho kugira impuhwe habaho ku ku- gu- gu- guhagarika umutima ku bantu bose babajejwe ubutungane cyangwa igipolisi akaba arico baca bashira imbere cyane umuntu akavuga ngo nasize umwana muhira none umuboyi yamufasha rero tumaze guhaguruka tugafata umwanya ukwiye wo kubikurikirana twasanze harimwo abikika mu kiza nibyo hari aho bishika kandi iyo byashitse twe turashigikiye yuko umuntu aba yakoze icyaha n'aho aba ari umwana aba ari mu myaka yemerwa n'amategeko y'uko ashobora guhanwa turemera yuko ahanwa agahanurwa imbere y'uko ahanwa hanyuma agahanwa bikurikije amategeko kuko amategeko aranditse neza ingene umwana yakoze icyaha ategerezwa guhanwa kandi akavuga neza yuko n'uwumuhana yapurika cyangwa akoresha igihano gito gishoboka ugereranije n'igihe icyo cyaha aba cyakozwe n'umuntu akuze Ah, ibyo rero ni ukugira ngo turwanye ko abana bumva ngo ngo amashyirahamwe yahagurutse ngo bibaze yuko bakoze ibyaha badakurikiranwa umwana arakurikiranwa kandi arahanwa iyo yakoze icyaha Mm, ari kuri nacyo ico nyene- gituma inguvu nyinshi Mm, kuri icyo nyine Inguvu muvuze nyinshi n'abaciriyemwo tutego.
uwo mwana iyo afashwe mu cyaha bisanzwe bitegerezwa kugenda bite kuko bamwe muri bo bavuze yuko batwawe mu, mu, mu, mwi- mu mabohero y'abantu bakuze byari gutegerezwa kugenda gute muri, rus- muri- mu bisanzwe bigenda gute iyo afashwe
Eh, ikibazo kijanye n'ubutungane bw'abana kumbure mpava nza kuvyishura mu- mu mvuga itaza koroha cane ikibazo kijanye n'ubutungane bw'abana anagire menyesha abatwumviriza yuko hahindutse vyinshi cane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kuko imbere yaho eh, vyari bisanzwe ko umwana afatwa co kimwe n'abantu bakuze umwana agafungirwa hamwe n'abantu bakuze ariko kuva muri uwo mwaka vyarabonetse yuko leta y'u Burundi hamwe n'abasanzwe bafashanya nayo bahagurukiye ikibazo cyo gushiraho ubutungane bwubahiriza agateka k'umwana Ni- muri iyo ntumbero hatanguye kubaho eh, ibyo twokwita aya ma ma ma centre y'igororero ry'abana ma- ama- ibigo byo kugororeramwo abana nico ciyumviro catanguye kuza kigera kuja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa kane niho izo centre zugururwa itariki mirongo ibiri na zine na mirongo ibiri n'umunani gushika ubu rero iyo umwana afashwe hari itegeko ry'umushikiranganji w'ubutungane ryo mu mwaka uheze mu kwezi kw'icenda ritegeka yuko umwana wese afashwe mu caha adashobora gufungirwa hamwe n'abantu bakuze ubwo nyene acajanwa muri kimwe muri ivyo bigo ikimwegereye nk'icyo rero ni kimwe mu bitegerezo gukorwa kandi gushikira isaha turashima ko by'ukuri ata mwana n'umwe afungiwe hamwe n'abantu bakuze ikindi nacyo mu byategerezwa gukorwa umwana afashwe mu cyaha eh, nk'ingingo ya mirongo ine na gatandatu y'ibwirizwa nshingiro y'igihugu cy'u Burundi iravuga yuko umwana kugira ngo afungwe ari igihe ibindi byose biba byananirana bisigura yuko gufata ingingo yo gufunga umwana ari igihe baba bagerageje izindi nzira zose harimo ibyo kumubika mu bigo bijejwe abana kugira ngo igihe ubutungane buzoba bumukeneye bumuronke harimo ibyo kumubika mu wundi muryango harimo ibyo kumubika ahandi hantu hose ubutungane bushobora kumushikira igihe cyose bumukeneye hanyuma icyo kigo kikemera ko uwo mwana atashobora kuja kubera ko aba akiriko arakurikiranwa n'ubutungane ariko rero ibyo ntibikunda gushika kenshi usanga ingingo yihutirwa cyane ari iyo kuvuga ngo umwana naca afungwa naje mu gasho Eh, ivyo navyo rukaba ari urugamba tukibandanya kugira ngo vy'ukuri abacamanza bagere aho batahura neza ivy'amategeko ategekanye mu burundi hanyuma notanga nk'akandi karorero eh, nk'ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na kabiri y'igitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa mu burundi irategekanya neza yuko eh, igihe bariko bumviriza umwana eh, canke ikintu ico ari cyo cose kijanye n'umwana umwumviriza ategerezwa kubanza gutohoza neza akamenya imyaka uwo mwana afise ibyo nabyo urumva birakunda gutera utubazo kuko kenshi umuntu arakira umwana akamuraba mu mazi akavuga ngo mbo nguyu ngo arakuze akaca amwandikira kuja gufungwa bikazomenyekana mu nyuma y'uko wa mwana yari afise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani amaze igihe kitari gito ari mu munyororo rero urumva nka n'aha aharabaho ukwiyorohereza ku bajejwe gukora icyo gikorwa cyo gufunga abakoze ibyaha kubera ko iyi ngingo irabategeka nabo nyine yuko bategereza kubanza kumenya neza imyaka y'uwo bafunze kugira ngo ntibave basanga bafunze umwana ejo ngo baze babimenye mu nyuma kumbure bakoresheje kurabisha ijisho Ijisho, mm, nicyo birumvikana.
kimwe nicyo Eh.
kimwe ni- n'ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na zitatu uh, y'icyo gitabo nyine igenga ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa aho bategeka uwuba ariko arumviriza umwana yuko ubwo nyene agifata umwana aca ategereza kubimenyesha abavyeyi biwe akabimenyesha abamureze canke bamwe bajejwe ku gu- donkoreza assistance sociale sinzi ni novyita abajejwe gufasha eh, Ubuzima ingo bwabo.
n'imiryango Mhm.
canke akabimenyesha rimwe mu mashyirahamwe ajejwe gukingira agateka k'abana kugira ngo bimenyekane ko uwo mwana afunzwe n'ibyo nabyo hari aho kenshi bitaba ugasanga habayeho gusamara umwana akamara amezi abiri atatu atanu umuryango we utazi iyo ari benshi bakibaza ngo ari bujumbura ari ku kazi canke ari mu byo bamutumye a- a- ari mu mu munyororo Mhm, ibyo rero birumvikana.
nabyo ugasanga ni ikosa ry'uwo yumvirije uwo mwana atigeze ashiramo inguvu zo kurondera umu- um- umuryango wiwe ngo abimubumenyeshe ko umwana yagirizwa n'icaha ko ari mu minwe y'ubutungane cyane cyane ko yoba yafashwe nk'umuntu akuze kandi ari umwana birumvikana urakoze cyane mushinga Yego.
ntahe nshimira imana ni byinshi cyane twifuza kubaza n'aba bana turi kumwe barekuwe ku munsi wa gatanu twibutse abatwumva kuno munsi turiko turaganira ku eh, kibazo cerekeye kumbure si n'ikibazo eh, ku kin- ku- ku ngingo yafashwe eh, n'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu y'ukugirira ikigongwe bamwe mu banyororo mu gihugu cumi n'indwi muri bo ku munsi wa gatanu ni abana barekuwe mu ntara ya rumonge tukaba turi turaganira na bamwe muri bo hamwe n'urunani rw'amashyirahamwe afasha ugwaruka mu burundi nk'uko mubizi kino ni ikiganiro giha ijambo kandi n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nabo nyine barifuza kubaza ibibazo n'ivyumviro bagaterera mu kiganiro cy'uyu munsi tuje ku murongo wa telefone twakire uwitwa emile emile uratwumva
yego ndabumva mwiriwe neza emile duha Eh?
Eh, amahoro cyane Mhm,
Eh, ndamukiriza abatumire mm, barakumva bose Eh, ikintu mbanze gushima niyo ngingo yo kurekura abana hanyuma rero abana bamaze kurekurwa ni bake cyane turabye ku bafashwe abana kenshi barafatwa ba- bakagirizwa ngo batutse inzego bakaca bagenda bagafungwa igihe kirekire bigatuma umwana amera nabi mu mutwe kubera ibintu agiye abona mu mu mabohero rero twageze dusabe nk'uwo oye yagiye aga- agateka k'abana yuko yokwama yihutira kenshi ku mwana baba bafashe atara- ata- bataramushikana cyane mu gasho kugira ngo bashobore kumugwana ko atarabona ibintu byinshi by'abantu bakuze kandi bakaraba umwana si ukuvuga ko ari utarakwiza imyaka cumi n'umunani gusa niyo umuntu akiri umunyeshuri ku ishure aba akiri umwana rero bamufatiye politike hari umunyeshuri ari ku ishure nk'abajya bagirizwa ngo batabuye ifoto y'umukuru w'igihugu ngo batutse inzego umwana nk'uwo bakamuba hasi kugira ngo nawe ntiyatosheze kuko abantu bashobora gusanga barenganijwe ugasanga umwana yagiye kuvundira mu gasho akaheba amashure ntabe agisubira gukurikirana n'uyu akazovayo ari kibandi murakoze mwakoze cyane Emile reka duhe akanya mushinga ntahe Jacques nshimira imana yishyura ikibazo cawe duga ku ijambo umushinga ntahe Jacques murakoze cyane nagira mbanze nshimire eh, emile ko natwe yadushimiye kandi ndanamumenyesha yuko twese nk'abarundi twese nk'ababyeyi cyangwa n'abimirije kuba ababyeyi turabaharanira agateka k'abana kuko n'utoba agaharanira muri rusange ku rwego kumbure ruri hejuru araharanira agateka k'abana biwe k'inshuti k'aho aherereye urumva abaharanira agateka k'abana hanyuma yavuze ngo abana bamaze kurekurwa bari bakugereranije n'abagirizwa amakosa ariko hanagira ndamuremeshe cyane emile kuko iki ni ikibazo dukurikirana ku munsi ku munsi kandi si n'ikibazo kitworohera kuko rimwe na rimwe hari aho eh, habamwo n'utundi tubazo duto duto ariko tukagerageza kudutorera umuti neza turi kumwe n'abo ikibazo kiba cega ku bana mirongo itandatu na batatu bamaze kurekurwa Eh, ubu mu gihugu cyose dusigaranye muri ibyo bigo bibiri dusigaranye abana mirongo itandatu n'indwi hafi mirongo itandatu n'indwi cyangwa mirongo itandatu n'umunani kuko ku wa gatanu mu masaha yitereye hoba hari abaciriwe imanza hama barezwa barataha bisigura yuko uburundi bwoba ari igihugu kiza ubwa mbere mu bihugu muri ino afurika bifise abana bake cyane bafitanye ibibazo n'ubutungane urumva iyo ni intambwe ikomeye ugereranije no mu myaka y'ibihumbi bibiri n'umunani twaba dufite abana bagera ku majana indwi na mirongo ine bafunzwe bafunganywe n'abakuze kuri twebwe rero turashima ko hari intambwe tumaze gutera hanyuma ikindi nacyo yomenya emile ni uko abana batari bake bari kuja mu gasho bari gufungwa kubera ibyaha bagirizwa bagiye bararekugwa aha nagira ndamwibutse yuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abana bose bafashwe amajana atatu na cumi na bane bagirizwa kuba bari mu- mu- mu- muri manifestation bose bararekuwe kubera ko umukuru w'igihugu yari yavuze ko ata mwana ari munsi y'imyaka cumi n'umunani n'umwe yofungwa yagirizwa kuba yagiye mu myiyerekano abo bose bararekuwe abana mirongo itanu na babiri bafashwe bari mu mihari igwana mu ntara ya kayanza bose bararekuwe barasubizwa mu mihana yabo Eh, n'aba bandi bariko bararekugwa bobo baba bagirizwa ibyaha byakorewe mu kibano nk'ibyo byo gu- byo kwiba cyane cyane ibyo kwagirizwa ubwononyi bu- bu- bu- bu- butandukanye nibo baba bariko bararekugwa Ah, ibyo rero bikatwereka yuko by'ukuri hari intambwe tugeze ko ugereranije n'iyo tuba tuvuye mu bijyanye n'agateka k'abana mu burundi yanavuze ngo gutabariza abana hatararengerana nibyo kandi arakoze cyane kuko Mm.
ako kamo aduteye agateye twebwe agateye n'abandi bose bariko baratwumviriza Mhm.
tugeze mu byo gutabara no gutabariza aba bana ni igikorwa cya twese Mhm.
hari aho twumbure dusamara cyangwa ntitubimenye ugasanga hari umwana afunzwe yagirizwa icyaha kitari kumutuma a- aja gufungwa ivyo bikamenyekana yamaze gufungwa cyangwa ugasanga hari umwana yafunzwe atarakwiza imyaka yo gufungwa byarashitse mu minsi iheze aho umwe mu bajejwe gufunga bamwe bita abaopeji yasanze yafunze umwana w'imyaka cumi n'ibiri bitabaho ko umwana ari munsi y'imyaka cumi n'itatu ashobora gukurikiranwa i- munsi y'imyaka cumi n'itanu ashobora gukurikiranwa n'ubutungane ku cyaha icyo ari cyo cyose rero urumva hari igihe habaho kwihenda mu uko kwihenda nako kurahanwa n'amategeko kuko twebwe iyo dukora bene ibi tubikora dushyiramo amategeko cyane ari nacyo gituma nca ndamwishyura no kuri iki cya nyuma ahereje ko ngo n'abarenze imyaka cumi n'umunani ngo twoza turabita abana anagira ndamubwire yuko amategeko y'u Burundi atomoye neza ku muntu yitwa umwana ko ari umuntu ari munsi y'imyaka cumi n'umunani Mhm.
ariko nk'uko yabivuze mu bihe bimwe bimwe bidasanzwe iyo ari nk'icyaha muri rusange cyagirizwa abantu baba batandukanye aha dufatire kuri kijya yavuze cy'abagirijwe gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu Mhm.
haba harimo abari munsi y'iyo myaka cumi n'umunani n'abayirenza gato Mhm.
gushika ku myaka mirongo ibiri twe rero duhagurutse nk'urunani Mhm.
ruba rurimo amashirahamwe atandukanye kumbure hashobora kuba harimo n'amashirahamwe akorana n'ugwaruka ni ukuvuga ku bantu bashikana ku myaka mirongo itatu n'itanu muri ico gihe rero urunani rurafata ingingo idasanzwe yo kuvugira uwo mugwi wose muri rusangi kubera ko baba bagirizwa icaha kimwe Mhm.
mu gihe tuba tubona yuko hariho ibi- ibifashe byerekana byerekana neza yuko ari uruvugiro rwo kuvugira abo bantu kuvugira abo bantu biratandukanye no kubashigikira mu kintu baba bariko baragiriza kuko tuba c'icaha turiko kiboneka turondera Mm, ineza y'ubugwaruka biratandukanye no kubashigikira mu caha baba bagirizwa birumvikana kuko tuba turi ko turondera neza yuko biboneka ko uwo muntu icyo cyaha yagirizwa yagikoze ntihabeho kwiyorohereza ku bajejwe ubutungane kubera ko kumbure byoroshe gutora abana bari ku ishuri Mhm.
kubera ko byoroshe kumusanga muhira kubera ko atazi kwinyegeza canke guhunga ngo uce umutora ngo iki waragikoze atavyemezo biba bikwiye yerekana ko ico caha ari we yagikoze Mm, rero birumvikana urumva reka eh, ivyo tubikora mu bihe bitaba bisanzwe ibihe bidasanzwe birumvikana urakoze cyane Ah, reka twongere duhe akaryo urwaruka turi kumwe ku murongo nawe nyine babandanye batwiganira ubuzima bwabo desire na jean marie kuri iki kibazo cerekeye ubuzima bwanyu mu mabohero mu bigo vy'igororero Ah, duhereye kuri we desire warigeze ugira icizero c'uko uzorekugwa Eh, igihe wari uriyo ivyumviro vyawe vyari vyifashe gute muri ico gihe mu mu gihe umazeyo alo desire
esa Mm, Desire wa- warigeze ugira icizere yuko uzorekugwa canke uh, wabona urubanza rwawe rwifashe gute muri rusange mbere yuko ugirirwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu
yewe imbere y'uko ngirirwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu gusa n'uko nari nari ngifise icyizero y'uko nzotaha kuko narabona abandi bariko barataha nanje hanyuma nkateba nkagira icyizero y'uko nanje norekugwa ariko hamwe hamwe bakarekugwa bakarekura nsishikirwe ahandi bakarekura nsishikirwe mugabo nkavuga ati naco abandi bariko baragenda nanjye ndabona yuko nzoteba nshikirwa Mm, ntiwacika intege ubona abandi bagenda
Sa?
ntihagire aho ucika intege ubona abandi bagenda baguca ko u- ubona yuko utarashikirwa
Eh, gusa nk'uko twebwe batubwiye ko icyaha twagizwa yuko dahutuzirwa ikigongwe hamwe hamwe haratuma rero umuntu aca yihegura akamenya yuko umuntu mpega nzogira hane no kwiyegura cyane rwose
Mm. hama nawe jean marie ubona jean marie nawe eh, ivyumviro vyari bimeze gute hari icizero wari ufise ko uzorekugwa vuba ah, ivyizero vyawe vyari vyifashe gute jean marie
n'imiburana alo jean marie
yego ndabumva Mm.
Eh, jewe aho nigeze kugira agahinda k'umunyororo ni mu gihe naburana ca mwavoka nari mfise hanyuma baransagiriza umunyororo munini kweri ntaba nagiye kumva ko ingiri guherayo mugabo bamaze bamaze kunkatira imyaka ibiri narumvise ko ndezereye kandi nuko ngiye gusubira mu muryango ivyo vyaciye binezere Mm.
yego Ego kuri ico kibazo nyene c'uguserukirwa mu manza mushinga ntaye nshimira Imana araza kugerageza kuti kidusigurira ingene muronswa aba- abaserukira n'ibindi ariko reka tubanze twakira undi munywanyi nawe nyene abaza ikibazo tuhere ku murongo kuri Kazungu Kazungu duga kwijambo
yego me- mwiriwe neza amahoro Kazungu
yego hanyuma mbanje kuramutsa kandi umu- uwo munyakubahwa Mhm jacques nshimiyimana hamwe n'ubwo rwaruka yego hanyuma nagira nshimire cyane bimwe bi- by'imvamutima ishyirahamwe eh, arongoye ni mpe- eh, ngira ngo nohera kuri binyene by'aba- bya- by'urwaruka ru- rwa- rwarekuwe rurekugwa hakuru ndazi ko abishyiramo ishyirahamwe ribishyiramo ingufu zimwe zidasanzwe ni ukuri n'iteka ah, ikibazo noca eh, ngenda mbajije hariho igihe nigeze kumva eh, ishyirahamwe sojepaye naryo nyene rihananira agateka k'abana naryo nyene umukuru waryo ariko aravuga yuko abangamiwe cyane n'abantu bamutelefona bamutera ubwoba eh, kubera ah, ba- basanzwe bavugira urwaruka Mhm negera ndamubaze nawe ingene ingene ivyo ko bihora bimushikira ni nico asaba eh, leta kugira ngo imukingire hanyuma nkaca mbaza n'urwo rwaruka mbega mwebwe mwaragize ibibazo namaze kumva yuko harimo n'uwafunzwe ataco azira nkamubaze nkababaza nti none mumaze kurekurwa musabiki musabiki leta muti ejo ejo n'urundi rwaruka ntiruzohave rusubirayo ngo rumererwe nk'uko twamerewe kandi duhogwa ubusa
murakoze Ah, hakuru hakuru byari ibyo murakoze cyane murakoze kazungu duga ku ijambo umushinga nawe nshimira imana ku bibazo abajije hama turaja no ku kibazo abajije urwaruka turi kumwe
Ah, mura- murakoze cyane Eh, kazungu arakoze kandi nibaza yuko nibaza yuko ibibazo abajije kumbura ari benshi baba ba- ba- basanzwe babyibaza ku bijyanye n'umutekano w'abasanzwe baharanira agateka k'abana mu gihugu na cyane cyane kuva aho agiriye ahabona ibijyanye n'urudandazwa rw'abana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariho byatanguye gusa eh, n'ibitamera neza ku bijyanye n'umutekano wacu hanyuma ahanagire se n'ubutanga umuco gatoyi kuko yavuze ibyo mu mu isilamu sojipaye Eh, nibyo ubundi kugira ngo umuntu arongore urunani abasanzwe afite ishyirahamwe avamwo ri- risanzwe jewe rero ishyirahamwe nsanzwe ndongoye ni ishyirahamwe sojipaye ariryo ryatowe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo rirongore urunani senadebe mu kiringo cy'imyaka ine hanyuma Eh, sinatahuye neza kuko ibi bijyanye n'umutekano muke byatubaye ko twese yabajewe nk'uwo muri fenadebe cyangwa muri sojipaye hamwe n'usanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe sojipaye eh, dusanzwe dukorana rero eh, ibi ni ibintu bisanzwe tuba tumenyereye kenshi n'abatelefona nabo nyine baba babizi yuko tutaca duhagarika gukora ibikorwa byacu ni ukubera ko bateye ubwoba hanyuma ikindi naco eh, ntituba tubeshejweho nabo canke ntituba tubikora tutazi yuko harimwo amariske tumaze gutakaza n'abo dukorana kubera uru rugamba eh, bamwe bakagenda bakicwa rero nibaza yuko iki ari igikorwa tutazohagarika kuko eh, imyaka iriko iraba myinshi kandi turumva yuko uko igihe kirengana ariko eh, inguvu ziboneka kandi ariko tugira n'umwete n'ubwira bwo gushobora guharanira agateka k'abana urakoze hanyuma ikindi reka nagenda muremeshe ko Mhm.
eh, cyane ni uko by'ukuri hazogera igihe abarundi dutahure igituma uyu munsi tuvuga tuti turahagurutse kugira ngo duharanire agateka k'abana muravye muravye aba bana turi ko tuvuga uyu munsi abo bose batashe ba desire ba jamari mu mu minsi iri imbere mu myaka itari myinshi bazoba ari ba musitanteri bazoba ari ba guverineri baba ari abakuru b'ibihugu baba ari abashikiranganji mwibaza ko ibi turiko turabakora bazovyibagira mm, twebwe natwe ibyo abandi badukoreye ntabyo turibagira kandi nta n'ibyo tuzopfa twibagiye mm, ari nacyo gituma turondera kubikorera abandi mm.
Rero kandi wumva kuri icyo nyine wiyumvira uvuze gutera ubwoba wiyumvira ku- gu- gu- gu- kuduhagarika akoresheje iterabwoba ntaco yoshobora gushika ko uwo ari we wese Mm.
kuko bamwe barashobora kurengana abandi bakazoza bagahera aho twari dushikanye bakabandanya iki gikorwa gushika igihe igihugu c'u Burundi kizoba gifise ishusho shasha gifise abana bakuranye urukundo bakuranye umutima wo kubahana wo kubaha imana no kubaha igihugu c'abavyaye Mm. wavuze n'ikintu gihambaye mu kanya gaheze cerekeye ah, uburundi kuba ari mu gihugu ca mbere muri afurika gifise abana bake mu mabohero ni ikintu gihambaye cyane cerekana yuko ah, kumbure n'ibikorwa mukora navyo nyene bifasha mu- muri iryo terambere mu bijanye n'agateka k'abana Ah, tubaze na, de- na jean marie jean marie ah, eh, duhere kuri jean marie ku kibazo ca kazungu jean marie kazungu yabaje ati uh, kuboba mwarafashwe mutemera ivyaha canke muta- mu- mwararenganijwe ni igiki muba musaba uh, ubutungane canke leta m- mu gihe mushikiwe n'ivyago nk'ivyo n'abandi muba mwarasize inyuma bari muri ivyo vyago nyene musaba iki leta
Eh, twebwe n'ikintu twosaba ubutungane ni ikintu cyo kwiheza bakaraba neza kuko ufatiye nko kuri aba bana baja mwibarabara bakajya gukora mu nzu z'abandi koko ni kweri barakunda kwagirizwa nk'uko na jewe naje napfuye kubyemera ko kubera nari namaze gutangwa gukubitwa nacungira ko ndemera nyine kugira ko bajya kuvufura bibaza nk'icyo umuntu yosaba ni uko boza bararaba kandi bakabona ati n'umwana ati ibi bintu rimwe na rimwe ararengana hanyuma nyine bakaraba ntasinze karekezi
Desire nawe ku bijyanye n'icaha uba wagiriwe uwo sabiki leta mu bu- mu bijyanye n'uburyo babyifashemo Hello Desire ndakeka Desire telefone iwe imugoye ariko turabandanya tumurondera Desire ku murongo Desire uratwumva rero Ah, ndabumva Desire ntihari Desire nawe ku bijyanye ni- n'uburyo eh, eh, bigenda hari icyo wifuza gusaba leta cyane cyane kuri bagenzi bawe bashobora kuba bari bakiri eh, muri ayo ma- muri ivyo bigo cyangwa mu mabohero leta vyifata mu gute yewe icyo nosaba ku bantu banzu bari muri icyo kigo kandi nikuyemo na jewe yego naho nyakubahwa umukuru w'igihugu kweri yara- yabirabye nkasanga ndimwo ni uko abana- abana bamwe bamwe benshi usanga hariho bamwe bariko barafatwa badafise ibyemezo bikwiye yuko uwo mu- uwo mwana aba yakoze icyo icyo cyaha ni uko rero ubuhoba ibintu iyo umuntu bamufashe hanyuma bagatohoza bakazana ibyemezo byemeza yuko uwo- icyo cyaha ariko aragirizwa ari cyo ariko hari benshi usanga bariko barakora umunyororo ugasanga barabesherwa cyane cyane nk'abantu usanga ari nk'abakozi bakorera abantu b'ababosi abo kenshi kenshi barakunda gufungwa ataco ariko baragira Mm, urakoze cyane eh, nawe Desire umushinga nahe shimira imana mu majambo make cyane ku bijyanye n'uko oh, mu butungane ukuntu abo bana baserukirwa bisaba iki kugira ngo umwana aronke uwumuserukira hari uburyo busabwa cyangwa hari i- ibikenerwa kugira ngo umwana aronke uwumuserukira ibintu byiwe bigiye byihutirwe bi- byite- byitabwemo neza mu buryo bwihuta
Uh, murakoze cyane Na- nashaka kubanza kubamenyesha yuko ku- kunganira umwana uh, ubwa mbere bwobwo ari n'itegeko nta mwana ashobora kuburana adafise uwumwunganira aho ariho hose ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ariko rero ugiye kuraba mu biba uh, rimwe na rimwe hariho aho bishika ugasanga baburanishije umwana adafise uwumwunganira ariko ubundi umu- umucamanza wenyine aba ariko araburanisha arafise uburenganzira bwo gufata umushingwamanza bamwe twita abavoka uwo ari we wese n'utari afise iyo dosiye y'uwo mwana akamubwira ati nuze ushigikire uwo mwana kugira ngo yubahirize iri tegeko ry'uko umwana wese ategerezwa kuba afise uwumwunganira rero urumva n'ubwo ni urugamba tuba tukiriko kandi ariko aho tugeze ni heza kuko by'ukuri eh, si amadosiye menshi cyane turonka si amaraporo menshi turonka atwereka amadosiye y'abana baburanye badafise ababunganira Mm.
rimwe na rimwe niyo batahari barafata uba yaje kuburanira umuntu akuze bakaca bamubwira bati wewe nutora iyi dosiye y'umwana umwunganire umuburanire ariko aho naho ikibazo kihaba ni uko uwo muntu ashobora kuburana dosiye atabazi akayiburana ah, ubwo nyene atayizi atafashe umwanya ngo ayisome ukaca usanga igihe uwo mwana azosubira kuburana bafashe ubundi mushingwamanza urumva utwo n'utunenge tukiriko turagerageza kuraba ingene natwo nyene twokosorwa dufashanije n'abasanzwe babijejwe hamwe n'abandi bo mu mashirahamwe atandukanye bari muri murakoze.
iki gisata co guharanira agateka k'abana Mm, Murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamira nirayi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nawe yanitanga ishaka muri studio indwi i washington dc turabandanya tuganira ku bana cumi n'indwi bahawe ikigongwe mu kigongwe mukuru w'igihugu yahaye ah, abanyororo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu Uh, ku munsi wa gatanu rero cumi n'indwi muri bo abana bararekuwe eh, kandi icyo gikorwa kirabandanya mu gihugu hose turi kumwe ku murongo na innocent afise ikibazo n'icyumviro innocent duga ku ijambo
ariko ndakumva
Eh, ikibazo mu majambo make cyane
Eh, twe turakenguruka kubona bararekuye abo bana cumi n'indwi ngabo banyoro tugasaba ko mwozunguruka mu mabohero yose mukarekura n'abo bandi bana bariyo kuko ni benshi kandi benshi ntacyo bazira hama tukabandanya dushimira ayo mashyirahamwe yagiye arabitaho ko yo kwitaho n'abandi kugira nabo bave mu- mu munyororo Mhm, kuko urabona benshi bafatwa ataco bazira bagafungwa ataco bazi mhm, kandi urabona bafite n'imyaka na mike mike tukaba twarashinze iyo ngingo rero y'uko barekuye abo bana ngaho mu bunyoro murakoze cyane bakatunguka no mu bundi buce bwose bakarekuza n'abo bandi baba bari murakoze cyane murakoze cyane innocent dusubiriye ku batumire bacu uh, rwaruka turi kumwe desire na jean desire ni igiki wohanura bamwe mu bana bagenzawe bakiri bato bokora kugira ngo birinde kugwa mu ngorane baba waraguyemwo ni igiki bokora
Eh, icyo bokora kugira ngo birinde kugwa mu ngo mu- mu ibyo byaha ni uko abana nkatwe boza turumvira ababyeyi mu byo badutuma tukareka kumviriza abandi b'inyoshambi bariko barosha akagwi kugira amarigara ariko tukaba abana b'umutima tukumvira ababyeyi kugira ngo turabe yuko twokwikinga ibyo bin- i- ibyo ibyo byaduka biza biratuma bitujana mu mu busho Mm. uvuze neza cyane desire reka jean marie nawe nyine yadushikirize impanuro jean marie uha bagenzawe ni nk'izi
jewe n'impanuro noha bagenzanje kuraba bakaza baritunga mugaye ikibazo kandi n'icyo cyane hamwe mu bana babaha bakuze ari imfubyi akaco gufashize hano rero ugasanga biba ngombwa nyene ko baba abehezi bakaja kurondera hano rero mu gihe bagiye kurondera umupolisi kora bakakubwira ati ngo ntizaramahera simba rikarondera inzira yo kuyakwima Mm.
aho rero niho kandi hari aho rero kandi niho hari ikibazo ngaho nkaca nsaba n'aya mashyirahamwe yagi- twagize ubuntu akata- akadukurikirana akanaturekura ko n'ubundi bubaba bakaturonderera umwuga dukora kugira ngo n'ubundi ntitusubire kuyenzera tugire ahantu nyine tuba twicaye natwe turondera neza Mm. yego urakoze cyane jean marie tuba twavuze kandi ko tuza guha umwanya nk'uko bivuze mushinga jean kishimira imana adufashe ah, kumenya bimwe mu byo babafasha ariko mbere yaho reka twakire jean ndayizeye yahamagaye ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika jean turi kumwe ego turi kumwe oriyana ndakuramukije mahoro neza uwo duhamagaye uri hehe muri ayowa ayowa ah, mu buraruko No, eh, eh, nda- iki- ndaramukije n'abatumire Mhm, barakumva
Eh, je nari mfise ikintu cyo kunganira abo batumire Mhm.
nagerageje gukurikirana ikiganiro cyane cyane ho nagomba ndabashimire ku kigoro bagira ko gukurikirana ah, agateka k'abana kuko nabyumvise Mhm.
Ah, ico numvise mwo kikigoranye ngaho mu burundi nashaka kubibariza mbega abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani nta gasho kabo biharije nka kajya mu congereza bita juvenile jail Mm.
Ah, koba kahari kuko ndumva yuko umenga abana gufungirwa hamwe n'abakuze ntabwo ari ibintu bitomoye hanyuma iki kiriya kabiri naco nashaka kubunganira ku bana bafise imyaka cumi n'itandatu kumanuka hasi kugeza ku icumi n'itanu sinzi yuko ku itegeko ribemerera kuba boronka akarangamuntu i- iba ibamenyekanisha ku myaka baba bafise aho gutyo byobafasha kugira ngo ntibihende ku myaka yabo bafungirwa ubusa canke bafungirwa hatariho Mm.
ica nyuma nashaka kunganira abo numvise barimwo mu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu nashaka kubatekerera i- i- i- iganuke ryo gusubira inyuma babwire bagenzi babo nabo babahanure kuko iminsi yose bamaze mu gasho ndizera yuko batari mu munezero kuko mu gasho nta kibanza kiyo ku muntu asanzwe Mm.
byari urakoze ico murakoze jean ndayizeye aho mu- muri leta ya ayowa muri leta zunze ubumwe za amerika turabashimiye ko namudutega amatwi Ah, duha akanya mushinga ntahe nshimira imana amajambo make cyane ku bijyanye ni- n- n'ibyo bigo ah, byakira abana yabajije niba bihari eh, ibigo by'igororero ni bingahe mu gihugu hama abana bakiri ba- ba- ba- urwaruka rukiri ruto ruki- ru- rusabwa kugira imyaka ingahe kugira ngo baronke karangamuntu kugira ngo bagende bazifise ntihabe ku kwihenda kw'imyaka yabo
Ah, murakoze cyane mu majambo avunaguriye Eh, ubwa mbere bwo nagira mbanze nshimire jean eh, ku ntererano atanze hanyuma ku kibazo cyiwe kijyanye n'ubusho bw'abana eh, twari twabivuze ikiganiro kigitangura eh, uburundi burafise ibigo bibiri byakira abana bafitanye ibibazo n'ubutungane ni ikigo kiri mu ntara ya ruyigi gifise ubushobozi bwo kwakira abana eh, mirongo ine na babiri hamwe n'ikigo kiri mu ntara ya rumonge gifise ubushobozi bwo kwakira abana mirongo irindwi na babiri ni ukuvuga eh, ivyo bigo ari bibiri bishobora kwakira abana ijana na cumi na bane abo ivyo bigo bibiri bifungirwamwo abana b'abahungu gusa hanyuma hariho ikigo eh, kiri mu mu gasho k'abantu b'abakenyezi b'ingozi eh, eh, ikigo kiri ngozi agasho k'abakenyezi k'ingozi karafise serire eh, sinzi ko novyita igisata Mhm.
kibamwo abana b'abigeme bari munsi y'imyaka cumi n'umunani rero ni ukuvuga umwana w'umwigeme wese afite munsi y'imyaka cumi n'umunani agira n'ibibazo n'ubutungane aga- agafatwa ingingo yo kumufunga Mhm.
aca ajyanwa mu ntara ya ngozi n'aho aba afatiwe i makamba n'aho aba afatiwe mu ruyigi cyangwa mu cankuzo ajyanwa muri ako gasho mu ntara ya ya ngozi hanyuma ari umwana w'umuhungu ashobora kujanwa mu ruyigi cyangwa akajanwa mu rumonge kuri iki kibazo kijanye n'impapuro ziranga umwana Mhm.
mu mategeko y'u Burundi umwa- umuntu yemerewe kuronka karangamuntu kuva ku myaka cumi n'umunani
Mm.
rero eh, ico nta kibazo bihora bitera kinini cyo kumenya imyaka y'umwana kuko haba hariho bimwe twita ama extrait d'acte de naissance urupapuro rwemeza amavuka y'umwana nigo abajejwe ubutungane bahora barabirako kugira ngo bamenye imyaka umwana yavukiyemo Mm, ariko urwo Haracarimo rupapuro adahaze eh, abana Mhm.
ntibarugendana ni igiki umuntu yo- abana yofatira ko abana ntibarugendana abana ntibarugendana ari naco gituma kenshi baja mu matohoza yo kumenya imyaka y'umwana yaramaze no gufungwa rero ico amashirahamwe yacu aca afasha vyihuta cane ni ukugerageza kuronka izi mpapuro z'abana aho bavukiye kuko bamwe baba batigeze banazitora aho biyandikishije Mm.
rero ivyo turabifashamo cyane amashyirahamwe ari mu runani n'ayatari mu runani n'abavyeyi batandukanye n'abarezi n'abarokore barabifashamo cyane mu guca bihutira kurondera urupapuro rwemeza imyaka y'umwana kugira ngo eh, ubutungane bworoherwe kumenya ko ari umwana n'uko ari umuntu akuze Mm.
iyo ari umwana rero baca bamurungika muri ivyo bigo muri kimwe muri ivyo bigo iyo ari uwukuze nawe hakabandanya ivy'amategeko mpanabyaha ategekanye ego muri make turiko turaja ku musozo w'ikiganiro wotubwira nk'uko umwe muri urwarwa turi kumwe ku murongo yasavye eh, ko mwobafasha kuronka imyuga canke ivyo bokora inyuma yaho barekuwe Ah, dusozera ikiganiro n'ibiki mubafasha cane cane aba ba- basohotse kuwa gatanu mugiye kuzobafasha gusubira mu buzima bwa misi yose kandi nshimire mwe mwese turi kumwe ku murongo ah, n'abaduteze amatwi n'abariko barakurikirana kino kiganiro nk'uko turiko turaja ku musozo umushinga ntahe nshimire imana ijambo ni rwawe
murakoze cyane mu majambo avunaguye ibyo dutegekanya gufashanya n'abo bana simvuga kubafasha kuko barazi ibyo twasezeranye ibyo twama tubabwira barafise icyo bamaze barafise icyo bashoboye mu gihugu barashobora eh, korora barashobora guhimiriza abandi barashobora gufasha abanyagihugu aho babaye mu kumenya ibijyanye n'iby'isuku ni abana mugabo ntiba- ntibari gito nicyo bituma mvuga gufashanya kuko umuntu ufashe umengo ni umuntu aba ata kintu na kimwe yimariye abo rero ni ba nyakubahwa twubaha cyane tuzofashanya nabo ba- tumenye aho bageze ubushobozi bwabo bariho duhera ariko mu nama twagize n'aho dusanzwe dufashanya iki gikorwa birategekanijwe yuko abana bose baba barekuwe i- ubwa mbere habaho kubahuza n'imiryango yabo kuko hari imiryango kwakira umwana aba amaze amezi atandatu umwaka imyaka ibiri afunzwe bitoroha cyane barabibonye ba desire na ba jamari yuko abo dufashanya ibikorwa babaduganye bakabashikana iwabo uyu munsi mukaba muri ko muvugana bari iwabo ni ukuvuga habanza kubaho icyo twita reunification familiale kugira ngo imiryango n'ikibano kibakire bumve yuko bababariwe n'ahandi icyo gikorwa kitabayeho umwana ashobora kuza yavuyeho yagirizwa gufata ku nguvu agishika bakaca barara bamwishe canke bakasubira kumufunga kubera ko bataba bamenye yuko umwana yagiriwe ikigongo hanyuma igikorwa ca kabiri nico kijanye n'ivyo gusubiza umwana mu buzima ego ah, bu- busanzwe Mhm.
kwigishwa imyuga Mhm.
ivyo rero navyo bizokurikira Mhm.
hariho ibigo bijejwe gufasha imiryango mu ntara no mu makomine hariho abatwara Mhm.
amakomite ajejwe agateka k'abana ku makomine ku Mhm.
mitumba yabo musanzwe abo mukorana bari- nibo bazobakurikirana Mhm.
nibo bazomenya ibibazo baba bafise kuko buri kwezi hategerezwa gutangwa raporo y'ingene umwana umwe umwe wese aba ariko arigenza muri abo urakoze barekuwe aha urakoze rero cyane nkabonerwaho no Ura- kubashimira ingene bariko barigenza kuko nta n'umwe arasubira gufatwa mu Mm.
barekuwe murakoze cyane turagushimiye cyane jacques nshimirimana mu ishyirahamwe mu runani fenadeb ndashimiye cyane rwose niyo nkuru desire nubwo twahinduye izina ry'iwe ariyizi yitabye kino kiganiro hamwe na misago jean marie mu ruyigi ah, rwaruka rwarekuwe ku munsi wa gatanu ndabashimiye cyane rwose ko namwitabye kino kiganiro mukatubwira ibijyanye n'ubuzima bwanyu mwari kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri isanga naho ubutaha